الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد درسي لمن دبر كيستي أكاتا ومني مسلمة مقالة مدينة راتبة دبني أكا أمو أسوسان سنفين قبائل لسان التمودة دبني akka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo ajaja baasaniin dirqin mirga isaanii kenneefi mala feetaan dhawadhaa jedheeni mala isaanii gaafate isaan lolarratti itti walii galan baranne akka eega lola san murteeffatanii isaan ammoo isaan itti dammaqsuu qaban guddoo achi keessatti baranne yeroo duraa warri daldalaa kun achirraa deebi'u dooyan islaamaa eessa jira tarkaanfii ummata sanii hundayyuu dooyan islaamaa tokko tokko waliin deemsisa wan ajabaa dooyan islaamaa hattaa makkaa keessa jira oduu makkaa keessaa argamtu yoos rasuulaa fidan alayhi salaatu wassalaam jabeenna namarraa tokko dooyan tantee jabaatuun jabeenna kan keetirraa tokko yoo gurri si hidhamee waan tokkollee namni oduu si himu hin jirre jabeenni kan kee garuu hin jiru lolarraa tokko eegaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam duulaaf qophaa'ee naannoo badrii qabate jenne eega naannoo badrii qabatee bakka takka qubatee sahaabtichi tokko ka waa'ee lolaa qajeelatti beeku bakka kun hin taatu asirraa sochoo jedhee mala kenne mala isaasan rasuulli rabbi hin dinneen fudhate jenne hagam takka rasuulli rabbi waraana ifii wajjiin dalagaa hagam takka waraana ifirraa if olin guddifne tana baratan jenne kanan boodatti gaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam eela hedduutu jira naannoo san ka bishaan irraa dhugan eela kana hundayyuu ni tinfe eela hundaa dhagaan tinfe eela ammoo gara qureesh qubattu aanu gubbaa qubatan naanniga naannigan beeytanii naanniga irratti ijaaranii bishaan achi keessa jiru naanniga kana waraabanii naanniga guutatan akka heger yeroo lolli dheerate namni gabbu'ee eela keessa seenee bishaan waraabatu nama jabaatti meeshaan bishaan nama gahu ammoo itti buusanii as kaayan hin jirtu waraana kanaafuu naanniga guddaa ijaaranii bishaan naanniga kanatti waraabbatanii naanniga guutan akka haroo guuttatanii waraanni akka laafate irra bahee dhuguu danda'a rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam halkan san hin bulle inni rabbii fi kadhataa bule sahaabaa ammoo rabbiin guddaan hirriiba itti buuse waraanni lamaan wal dura taa'a ilaan wal arga waraanni lachuu diqqeenna waraana kaanii rabbiin guddaan garsiise muslimni abdullahi ibni mas'ud maal jedhe jara ta dhaabattu laalee warra kaafiraa sahaabticha moggaa kiyya dhaabatu tokko waan jedheen jedhe aboo nama torbaatama si fakkaatan nama torbaatama na fakkaatanii mee hagam seeta jedheen jedhe torbaatamaa miti lakki dhibbaa naan jedhe jedhe waraanni kumaa kun nama dhibbatti fakkaate jechuudha rabbiin ila isaanii keessatti diqqeesse akkuma quraana keessatti nu himu isaanis ammoo yeroo as laalan nama xiqqaa se'an tanaafuu abi jahli maal jedhe innamaa asxaabu muhammadin akalatu jizuur jedhe waraanni isaa waraana gaalli tokko quubsu jechuudha nama dhibba tokko jechuudha isaanis nama dhibba tokko se'an waraana isaanii kuma ta'uu quba qabanii nama dhibba tokko se'an kana rabbiin guddaan maal barbaada akka warri lachuu onnatee walit deemu barbaada rabbiin kanamu addaan hin baqanne akka lolli kun argamu barbaada rabbiin guddaan waraanni wal dura taa'u halkan san namoo akka gaaritti ummanni muslimaa rafuun waan baay'ee nama ajabsiisa tumsa rabbiin guddaan muslimaa tumsa irraa tokko san tumsa guyyaa san argame hundaa xumura barumsa kennaa kanarratti dubbatu jiraanna yoo rabbi jedhe waan irraa fayyadannu hundaa achirra dubbatu jiraanna garuu tumsa rabbiin guddaan islaamaa tumsa irraa tokko halkan san mugaatii itti buusu namni eegata karafe sodaanuu harkaan qabdu jechuu nama waraanni isaa diinni isaa dura taa'u ka ilaan argu ilaan argu ifirraa ciisee akka gaaritti rafu jabeen isanii oleessa jirre takka gama sodaatu hin jiran jechuu isaan gama sodaatu hin jiran jechuu akkasitti rafaa bulanii ganama lafaa ka'anii rabbiin rooba qabbanaa bareedaa tokko roobsee fi nafa dhiqatanii salaata subii salaatanii rabbii ifii zakkaranii rabbii ifii kadhatanii humna fiitiif jabeenya ofirratti hin irkanne rabbii ifirratti irkatanii lolaaf qophaawan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam rabbii ifii kadhataa bulanii ganama subi'iin akka salaatarraa bahaniin waraana fii gorsanii gorsa bareeda jannata yaadachiisanii akka namni guyyaa kana rabbiif jedhee if kennu rabbiif jedhee wareegamee bakka tana du'e jannata rabbii seenu himanii fi ballamarraa fuudhanii bifa saniin gammachuu hagas geettuun waraana fi qopheessan dirree lolaa dhaaban yeroo duraatiif jedhan seenaa gubbatti saffii dhaabatee namni loluun biyya arabaa keessa guyyaa saniin dura takka an jiru jedhan waraan akka salaatatti dhaaban rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam akka salaata takkana dhaabanii saffii biraa duuba dhaabanii ta biraa duuba dhaaban akkasi tolchanii warra xiyyaa dura dhaabanii maal jedhan xiyya teessan hin darbinaa jedhe haga diinni isini kalaaye xiyyi tun lafan buutu namaan ajjeesaa beektut hin darbin jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraanni baaba kanas hedduun keessan narra beektanii garuu yeroo duraa lolli eegalamu eegaltiisan bakka namni itti miidhamu yoo eegaltii tana namni suuta womaa dhukaasuu baate ima caqasee gara dubbiin deemtu laale namni hin qabbanaawa bar bakka itti baqatanii lola keessaa baluun baqatee baanilleen bakkuma sanii beeka zigima duraa tana zigii duraa tana namni yoo sabate ima sabata yoo baqates baqate waraanni tokko yoo yeroo duraa kana akka hamaa dhukaa sabane womaa waan tokkollee toohachuu hin danda'u humna fillee toohachuu hin danda'u humna diinallee beekuu hin danda'u gara muhaajirinillee addaan hubachuu hin danda'u yoo ammoo ofirraa taa'ee caqasoo dhukaasa deemu kana wanni marti addaan galtiif eega wanni marti addaan galteef dhukaasaa tokkichuma callaa osoo dhibbarra kaayee hin baanne qaci gateetu bakka warraa deeman san keessa oo buusee taanillee ilaalee qacayoo keessa gate diinnuu yoo nama dhugaan diina lola beeku taate namatti hin deemu akkatti nama jabaasi arge ka ammoo barra ragagagatee lafa dhokaasu kun akka inni homaa harkaa qabne namuun beeka rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam guyyaa san karaa godhan namni tokko xiyya hin darbin jedhu maal xiyya bilaasha balleessita kaasan kee waan bilaasha balleessituuf hin qabdu yeroo diinni isini kalaaye haa xiyya isini darbani haa waraana isin darban waan badhaasaa darbani yeroo inni kalaaye wannan darbu kun nama ajjeeftii beekte guyyuma san nama laalii namaan dhag jedhe ummanni kaafiraa qiyaasa malee hedduu bakki rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dirree lolaa kana rasuula rabbi dura qabate dirree lolaa ati dura qabatuun qiyaasa malee jabdu maal fedhiitan ta'e isarratti murteessuu dandeetta waraana maal godha nama isaan lafa gamanaan gaaraa ta gamasiin gaaraa jidduun tun ammoo badhee badheen tun ammoo guddoo bal'oo hin ta'in tana qabata waraanni guddinni homaa si miidhuu hin danda'u bakka akkasitti gamanaan gaaraa si duubarra deebi'uu hin danda'u gama kaaniin gaaraa bal'inni isaa homaa si miidhuu hin danda'u isa miidha male waraana guddichi kana lafa xuruuraa tana fiddeeti ate moo waraanni kee duraanuu gabaaba haga san sii guuta ka isaa guddinna moo maasi miidhuu hin danda'u hikmaa lola agartu rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam yeroo waraan akkasitti qoqopheessu jiran san namni tokko wanni ajabaa tokko argamte wanni tun ulee qal'oo harkaa qaban rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ulee amma xiyyaa itti kaanii xiyyaan darban xiyyi sibiila afaanitti hidhan tana ta sibiilli itti hidhaa hin qabne isii qofaa ta'a akka ulee qal'oo harkaa qaban saniin nama akkana saniin nama qixxeessan nama ol qixxeessan akka namni akka saffitti dhaabatu godhan san namni tokko ummata keessaa ala bahee fuulduratti dhaabate nama kana maqaan isaa sawaad ibnu gaziyyaa jedhama rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam garaa isaa keessa diqu akkana dhaabanii istawiyaa sawaad jedhanii sawaad ummataan qixxaaye jedhanii duba deebi diqo hagan inni jennaan garaa keessa ule hin dhayan ule bagaa hagana akkanuma namaa wal qixxeessa nama dhaadhaa hin dhoof hin dhaanne ima tuqeen jechuma yoo sawaadin kun waan jedheen awjactanii yaa rasuula allah fa uqidni na dhukkubsitee na dhukkubsite yaa ergamaa rabbii na miitee jirta yaa ergamaa rabbii na dhooyte na dhukkubsite qisaasa sirraa baafatu barbaada jedheen subhaan allah subhaan allah direen diree lolaati namuu daqiiqaa gabaabaan boodatti du'u mala bakka akkasiisan dhaabate rasuula rabbii ka ule'en xiqqo isa tuqe na dhukkubsite yaa rasuula rabbii haqa kiyya sirraa baafatuu barbaada qisaasa jedheen yoos rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam moroma takkaan maletti sin dhukkubsine lakkii xiqqoma si tuqe hin jenne lakkii isittu ummata keessaa baheesaniif hin jenne an dura taa'ame oraanaatii mirga qaba hin jenne annabiyyii rabbiiti yoo si tuqille homaa rabbittu naa hayyame hin jenne oma takka rakkoo tokkoon maletti koottuu qisaasa narraa baafadhu jedhe wayaa garaa ifirraa fuudhanii yeroo inni garaa isaa keessa tuqe garaan isaa qullaa jira qomti isaa sun qullaa jirti jechuun wayaa takka namni jala hidhatee takka gubbaa dhufata biyya zamana saniin beeytanii gidduun tun qullaa turte uleen bakka qullaa tana tuqxe tanaafuu rasuulli ta'e fiifirraa fuudhanii koonna dhayi jedhanii hoo uleetti kennanii رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخواني fakki akka mai fakkiin tun ergamaa rabbi dura taa'aa waraanaa mootii biyya sala allahu alayhi wasallam hidhataa waraanaa xiqqaan tokko ummata keessa dhaabate aba ulee na tuqxe hagati na tuqxe si tuquu barbaada haqa kiinaa ken jedheen ummata keessa dhaabatee wayaa ofirraa baase koona dhaan jedhuun meeqa akkana kun eessa jira wallahi rasuula rabbiitin dura alayhi salaatu wasalaam waan argamin se'u eegas illee waan argamun se'u mee waraanni dura taa'an isaa bifa kanaan nama gammachiisu bifa kanaan haqa namaa eegu mirga namaa eegu obbolummaaf gammachuu uf jabeenna hagam gayu itti dhagayama waraana kana rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam wayaa garaa ifirraa fuudhanii koottu yaa sawaad uleenan siin dhaye tana ulee fudhadhu akkan si dhaye na dhaye jedhanii sawaadin kun itti eskalaayee garaa rasuula rabbitti goggogee dhungatee irratti boo'e boo'ee dhungate nafa rasuula rabbii dhungate boo'e يوس نموري فتح يوس رسول ربي قافته عليه الصلاة والسلام مالف كان هجة يا سواد جدين يا أرقم ربي وانا كان هجة ديف وانو دابنو فين قرتني يرو قواب دون بودت ودنيا تنرى دبرون كي يمالتي jiru adunyaa tarraa boodaa nafni kiyya nafa kan keessan tuqu akka sannaataatu barbaade jedheen jiru adunyaa irraa boodaa kan nafni kiyya nafa keessan tuqu san barbaade jedheen yoos rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam gammadanii eebbisanii rabbii fi kadhatanii fi irra bahanii dabran yeroo rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam saffii qixxeessanii waa'ee lolaa nama barsiisanii akkaataa itti lolan ajaja kennanii waan mara addaan ibsan ummanni kaafiraatis dhufee dhaabate ummanni kaafiraa amma bishaan hin qabu bishaan hin qabu dheebatan eelli hunduu tinfamee jira eela tokkicha hafe ummata muslimaa irra dhaabata nama tokko jira qureesh keessaa nama bada'a warra kaafiraa san keessa waraana kaafiraa keessa dhaabate bishaan ummanni islaamaa irra dhaabatanii suuta dhuganiif irraa hafuura baafatan arge yoos kakatee maal jedhe lolin eegalamne beeka kakatee ummatuma dura dhaabatee kakata waluma dhagayanii bar waluma arganii dirqiin bishaan san dhuga yookaan in du'a jedhe achiif kas lakkise innas gallakkifnaan leenci rabbii fi leenci rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam hamza ibn abdilmuxalib fuula keessa deeme wal lolan lollaan miila lachuu irraa kute miilli isaa cinnaan gara aangan galate gara bishaanii eegasii dhaqqabee ajjeesse lolli tokkoffaa namni kaafiraa tokko du'uun gammachuu namaa taate tafaa'ula gaarii jechuudha lolli eegalamuu hedaa tokkoffaa ka mataa dhaabee isaan keessaa if jabeessee dirqiin bishaan keessan dhuga jedhe du'e yeroo kun du'e akkuma aadaa zamana sanii jirtu namoonni mootonni hoggaanuwwan gugurdoon sadi ta sadeenuu ammoo firaa namtichaaf ilma isaatiif obboleessa isaa ummata keessaa asbahan kaafira keessaa cutbaa ibnu rabiica shaybaa ibnu rabiica waliid ibnu cutbaa jala sadeen tana waliidin kun egaa lolchiisaa waraana qureesh maanguddoon tun lamaan beekamtuuga cutbaaf shayban beekamtuuga armaan duras egaa yeroo baay'ee baranne waa'ee cutbaatiif waa'ee shaybaa gabaabinatti gaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam biyya xaa'if dhaqan biyya xaa'if san keessatti miidhamanii ummanni baay'ee isaan miidhe dhaanamanii achi keessaa yeroo isaan deeban ooruun isaan seenan ooruu jara tana lamaaniiti namni guyyaa san bakka sanitti isaan arge cutba'aaf shaybaa kana ooruun ta jara lamaaniiti akka dubbiin walitti hidhamte namaa galti inni kun cutbaan kun ka yeroo baay'ee rasuula kana nagaa haa kenninu jedhe namni qureeshirraa irra aqlii qabu tokko is jedhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa san guyyaa lolaa san laale isa ka gaala diimaa yaabbatu argee qureesh keessa namni aqlii qabu ka sammuun isaa hojjettu yoo jiraate namtichi gaala diimaa gubbaa taa'u san jedhe utubaa kana baane dubbiin qajeela galteefis akka rasuuli rabbi ergamaa rabbii ta'een beeka haa nagaa kenninuufi haa dhiifnu jedhee kadhate qureesh qureesh irraa bitte garuu wanni nama ajaa'ibsiisu lola kana haa dhaabnu jedheen sababaa san armaan dura dubbanni isaaf abiyyaalli sababaa san waliin buute lola kana dhaabuuf qureesh deebisuuf waa hedduu hojjateen sammara abiyyaalli tarkaatiti garuu nama ajaa'ibsiisu eega lola kanayyuu inni hin barbaanne eega aqlii hagas geettu qabaate maalumaaf lola seena seenee hoo maalumaaf nama duraa lola keessaa as gabbahu maa ta'a dubbiin tun baay'ee nama rifachiifti nama baay'ee isa beeku baay'ee rifachiifte guyyaa sana jaarsi kun silaa nama amantiin irraa eegamu yoo amantii dhabillee silaa nama nagaa namaa kennee fira waan kanarraa fagaatuun irraa eegamu ma aqlii qabu hayyu garuu ifii bahe ilma fi baase obboleessa fi baasuun waan nama rifachiifte waan dhugaa nama rifachiisu akkasuma ilmi isaa ka sahaabaa keessa jiru abu xudeyfan ilma isaa hin beektanii abu xudeyfan guyyaa san baay'ee rifate maa rifatta jennaan wallahi wanni rifachiisedha abbaan kiyya nama aqlii qiyaasa malee qabu takka'aa aqliin sun isuma islaamsiftii amantii islaamaa seenuu heda takka'aa abdiin kutanne ardha isaa kufri irratti du'u garraan qiyaasa malee rifadhe dhugaa isaati waan nama rifachiisaa takka jarri tun gabbahan gabbahini mubaaraza jedhama mubaaraza jechuun osoo lolliin eegalleen duratti namni sadii walii bahee sadeen kana takka namni lama walii bahee takka namni tokko as gabbahee namni tokko bahee fi waraanni dhiiga argee dhiiga sana irratti lolli eegalama jechuudha gadoo san namu wal kaasu jara sadi ta ansaarattu baheefi wal gaafannaan isin hin barbaannu nurraa deebi'aa obbolowwan keenya warri qureesh kan nurraa baqatee hijiraa bahe warri muhaajirtoota warri kun nuu haa bahuu jedhan yoos rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nama sadi yaaman maal jedhan qum yaa cubaydata bni alxaaris وقم يا حمزة وقم يا علي إلى رسول ربي عليه الصلاة والسلام نما السدي عبيدة بن حارث بن عبد المطلب المبيرا ساتي حمزة أبيرا ساتي أبيرا رسولة علي يمو المبيرا سا قيرسني انت لسات ميوان أجب على إخواني واني ديماني في دؤة silaa akka amma jiru amma nu beeknu kanatti namni hoggaanaa tokko dura taa'aan ummataa tokko ilma fiitiif obboloowwan ifii bakka balaattiin oofu mee nama takkaa agartanii nama biyya bulchu ka ilma isaatii fi obboloowwan isaa dirree lolaa dhaqanii militirii keessa lolan takkaa agartanii hin jiru ilma nama biraa fixa malee ka isaa achi hin dhaqu kammaa qabsoo keessa jiru wanayyuu ilmi isaa magaalawwan gugurdoo aalamaa tana keessa gafatee achitti waa barata ilma nama biraa kan lola deemu malee haga dharte akkasii sun baddee dhugaan akka rasuulaa kun argamtutti nam dhugarra gahuu hin danda'u dura bakki irraa eegalan lubbuutan ta'e ilma kanke nama kanke ka irra sitti aanu namarraa yeroo san ka rasuulli rabbi irra jaalatan aliyyii fi hamza lamii isaaniitiin istaa dhaabadhaa jedhan akkasi dhiga ikhwaanii jarri sadeen ka'an sadeen kaanan sadeen taanin wali qajeelan lollin eegalan tokko tokko wali qajeelan jechuun hamzaan utbaa wali qajeele utbaa ajjeese aliyyilleen sheebi ajjeese cubaydaan ammoo waliidi wali qajeelanii lachuu wal dhawanii wal miidhan lachuu wal bira kufan kufnaan jarri lamaan waa hele fi ajjeesanii lachuu as deebi'anii ka kaafirtichaa kaan dhufanii ajjeesanii ka muslimtichaa kaan fudhatanii gara sahaabatti hin deebi'an ummanni sahaabaa achi takbiira fuudhan allahu akbar allahu akbar allahu akbar yeroo dubbiin hagas geette lolli eegalame garuu lolli rifannoo guddoo kaafira bu'een eegalame waan jedhe wanni biraa ka rabbiin guddaan fide yeroo lolli dhufe jarri hagas dhaabatte duraa warri kaafiraa warra muslimaa kana nama dhibba tokko se'a yoos rabbiin guddaan agartaa isaanii jirjiiree nama kuma lama se'an quraana keessatti rabbiin guddaan dubbate harka lamaa fi tahuu yaadan jedha harka lama isaan harka kuma tokko harka lamaan isaanii kuma lama waraana guddaa qiyaasa hin qabne kanatti mul'ate qalbii laafan eeda ammoo wal morma'aa bulan laafan amma dhufnaan namni afur irraa du'e osoo lolli hin eegalamin tokko ka duraan bishaan dhuga jedhe sadi amma maanguddoo gurguddoo tana namni afur irraa du'e rifannoo qiyaasa hin qabne itti dhagayan warra muslimaa hoo osoo lolli hin eegalamin rabbiin guddaan ummata kaafiraa kana nama xiqqaa itti fakkeesse itti hin guddifne ila isaanitti shagammatti ammoo eegalamte nama afur takkittima duraatiin ajjeesan ummata muslimaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam akka nama difaaca ittisa seenutti dhaaban isaan weeraraa miti ka achii dhufee lola as oofu warra kaafiraati isaan kanuma dhaabanii firraa ittisan fardan qaban farda lama qofaa warri kun farda gara dhibba lamaa qaba gaala lolaan qaban meeshaa lolaa guddaan qaban dhaabatanii ofirraa ittisan isaan maal godhan dhaabanii ittisan warri kun as weeraree dhayee dhayee dhayee dhayee lafti nama fuudhuu hin dandeettu isaanis socha'an wal miidhan sahaaban keessan seentu dhaabatanii tumsa fi dhaabanii asuma ofirraa ittisan yeroo isaan dadhabanii laafan amma rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam amrii baasantu bakka isaan amma weerara kaasan laalmee warri kun humne fi fixatan lolani lolani lolani sa'a tokko deemte kun as cehe kun achi cehe kun maayikee deebi'e fuuldura as deebi'e namni socho'e dadhabe kun ammoo ima dhaabata akka mukatti eegasii rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam ajaja baasan akka waraanni socho'ee dhayu amma tafiiti ammoo rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam jidduu bakka isaa isaanii qopheessan san deebi'anii rabbii fi kadhatan booyanii rabbii fi kadhatan اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك يا رب بل من الرافوت يا رب سكركار أنجتين كركار يا رب ندقب يا رب هو ننقمن يا رب ورانا نقمن يا رب هدنو نقمن يا رب دبي قمنا يا رب مرانو جبس ربي في بويني ربي في كرتا ربي في كرتا أكتك رب كرتين تكرتين يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام sahaabaan hunduu dhaabatanii rabbi fi kadhatan booyanii rabbii guddaan maal jedhe id tastagiisuuna yeroo hundi keessanuu rabbi kadhatan jedhe beeytu hunduu rabbi ma kadhatan garuutu akka rasuula rabbi hin jirtu wanni nama ajaa'ibsiisu yeroo rabbi rasuulli rabbi akkasitti dhaabatanii rabbi kadhatan abii jahlillee yeroo lolli eegalamu ka'ee rabbi kadhate wani nama ajabsiisaa tana yaa rabbi jedhee yaa rabbi nurraa nama fire fi ifirraa kute nama waan namni hin beekne nama dhufe nama dhara gubbaa jiru nama dharaan deemu yaa rabbi halaaki jedhe wan nama ajabsiisaa kadhaasaa tanaydhan namtichi kun dhibbarraa dhibbatti beeka akka nabi muhammad alayhi salatu wasalaam ergamaa rabbii ta'e dhibbarraa shantamaa miti dhibbarraa dhibba beeka daliilli kanaatis qiyaasa malee hedduu akka ammoo rabbiin guddaan nabi muhammad tiksulee dhibbarraa dhibba beekan marroo hagam gaaf tokko gaalli nyaachuu gahe gaaf tokko ibiddi gubuu gahe waa hagamtu isa qabate mataa isaati qajeela beekatan hunda inni sanii wajjiin amma ardha yaa rabbi nama kararra hin jirre halaak jedha yoo laalan amma warri maal jedhe nayyoota waraana kana jabeessuuf jedha waraanni tokko yoo waan du'uuf waan loluuf hin beekin loluu hin danda'u du'us hin danda'u waraanuma dhararra jiru kana dhugarra jirta jedhaniini haqa qabda jedhaniini mirga qabda jedhanii tana dutti haasayin dubbiin hin taatu du'a wanni maal irra du'are waan irra du'uuf beekuu qaba kanaafuu haqarra jirtanii dhugaa qabdanii warri kuun ammoo kafaallaa teessan isin dura dhaabatu haqarra hin jiru dhugaa hin qabu warra dharaatii tanatti haasa'uuf jedha akkuma fir'aawni gaa fir'aawni maal jedhan uummata fiiti maa uriikum illaa maa ara wamaa ahdiikum illaa sabiila rashaad wanni an isin barsiisu hunduu wama khayriiti karaan an isin barsiisu martuu karaa gaarii fir'aawni hin jenne uummataan bara waan ajabaa jedhan ammoo ajaa'iba rabbii waan ajabaa jedhan namni tokko ummata ifii bulchu kana jallisu'uuf waan hamtuutti haasawa waan dharaatti dubbatee dharatti haasawe dhara tana isaan fahamsiisee akka isaan isa kabajaniif yoo zamana dheeraa dhara dubbate dharuma tana dhugaa isa fakkaatedha namni dhara dubbatu kun bakka lama addaan qoodama zamanni tokko ka duraa zamana osoo beeku inni nama jallisu zamanni san boodaa ammoo zamana innillee waliin jallatu mee fakkeenyaaf namni tokko waan dharaa tokkoo fakkeenyaaf amma dubbate osoo dharaa beeku oduu dharaa takka zamana dura akkana akkana taanee waan dharaa takka hima waan kana guyyaa duraa san saalfataa hima gaaf lammataa hagas irratti onnate yoo marroo dhibba tokkotti deebi'ee dubbii tana hime gaaf dhibba tokkoof tokko innillee dhugaa si'a waan kana tafiitii dhugaa si'a dur akkas warri amma hoggaanotaa kun warri amma siyaasaa kee jiru kun fakkeenyaaf akkas waan dharaa tanarratti dharaan biyya bulchee dharaan biyya qabatee dhara ummatatti haasa'ee dhara tana innummaanu booda deemee dhugaa si'a nama dhara tana dura dhaabatu nama dhugaa dura dhaabate itti fakkaatti maal godhe duuba rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbii fi kadhatan kadhatanii kadhatanii osoo kadhatan harka ol fuudhanii wayaan isaan gubbarra uffatan irraa buute abubakar sidiiqtu bira dhaabata wayaa irra deebisanii isin gaya yaa rasuula rabbii dhaabaa jedhanii rabbiin isinii qeebala dhaabaa jedhanii yoos waraanni oo'e lolli guddate jabaate amma wal seene namni yeroo namni wal seene san rasuulli rabbii akka waan muganii ila walit qaban diqqo caq jedhanii daqiiquma takka rafan daqiiqaa takka mugan yoo isaan daqiiqaa tokko kana muganii lafaa ka'anii ila banatan abshir yaa abubakri jedhanii gammadi jedhe maal jenna yaa rasuula rabbii waraanni rabbii seeni jedhe maal jettan jenna kunoo jibriil nama kuma tokko fudhate militirii rabbi kumaandoosa rabbii nama kuma tokkoon seena jedhe subhaanallah subhaanallah ikwaanii jibriil yoos farda yaabbate farda isaa kaa dhukkeen irraa kaatu farda yaabbatee dhufe maleekaa nama kuma tokko fudhate maleekaa kuma tokko maleekaa tokko gaya ummata luutu guutuu akka jiru maleekan tokkon halaakne jibriil qofattu lafaa ol fuudhee samaa geessee gad deebise gaaf malakul jibaal maleekaan gaaraa kun rasuulatti dhufe alayhi salaatu wasalaam yoo ati feete gaara kana lamaan amma walitti dhahee magaalaa kana lachuu balleessan jenne maga maleekaa tokko gaya garuu tokkoo fi dhibbi akka tokko namatti hin dhagayamu dhibba sii kenneef tokko sii kenneen tokkoo miti waraana dhibba dhufeef waraana tokko nama tokko dhufeef nama tokko ko humna qabu dhufeef waraana kuma tokko dhufeen dubbiin takkaa miti qalbii namaa keessatti rabbiin sanii subhaanahu wa ta'ala akkas godhe waraana kuma tokkoo fudhatee seene lola waraana ka akkana gaabar maleekaa rabbi eegasi kumni biraa seene ammallee kumni sadaffa'aa seene saniin booda ammallee rabbiin kuma lama ka biraa dabale waraana kuma shan qur'aana keessatti akka dubbatan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa seensise yeroo maleekan gamanaan seentee mirgaa bitaan gama hundaanuu lola seenan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gabbahanii waraana gubbaa dhaabatanii sayuhzamul jamcu wayuwalluunad dubur jedhan ayata kana qara'an cabuu jiraatanii baqatuu jiraatan jedhe ayata kana qara'an yoos waan ajabaata nama ajabsiisa cirracha gad jedhanii rasuuli rabbii cirracha fuudhanii cirracha kanaan darbatan ummata kaafiraa kana maal jedhan shaahatil wujuh cirracha kanaan darbatan cirrachuma harkaa kanaan darbatan kana rabbiin guddaan kaasee waraana kuma tokkoosan guutuu akka jirtuun cirrachi kun hunda isaanii ila seene hunda isaanii funyaan seenee haxifachiise afaan seenee qufaasise ila seenee hooqachiise min waa sadi wanni tokko ila seenee dirmaan tokko tokko funnaan seenee si haxxifachiise tokko ammoo afaan seenee si qufaasise hagamta akka mashkuule si godhame waraanni kanaa olii garam jireenyu kun waa sadi ta ajaba bakka takkaa jechuudha wannummaan dirmaan tokko ilisi seenee si gaya lolarraa mashkuule si godhuuf lolli ammoo lola namni wal dura dhaabatu sayfii mataa walirraa muranii lola daqiiqaa takkaati ila walitti qabachuu dandeettuu miti dirma aa ila seene haxxisoo harkaasi qabdi wattu funnaan seene subhaanallah subhaanallah haka isaan dhaabatanii ila hooqatan ka isaan dhaabatanii haxxifatan qufa'an warri kun keessa seenee maarree mataarraa haame rabbiin guddaa maal jedhe wamaa rameyta إذ رميت ولكن الله رمى يرو دربت سن أتي وان دربني ربي قد دربت cirrachi harka tokkoon fuudhan cirrachi kuma sadii yoo ta'uu danda'a waraanni kuma sadii nama tokko cirrachi sadii seene tokko ila seene tokko afaan seene tokko funnaan seene kuma sadii cirrachi kuma sadii haga fedhe odoo waan feete mashiina feeten afuufte nama hagam cirrachi ila keessa hin suu dandeettaati rabbittu dandaya ammoo omaa rameyta waan darbanne id rameyta yeroo darbatte san walakin allaha rama rabbi ma darbate wallahi dubbiin akkas rabbi ma darbate kun darbatiinsa rabbi male waan ilmi namaa hojjechuu danda'u miti kasite gaalolli jabaatee ka'e jabaatee ka'e yeroo lolli oo'ee oo'e rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhama والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ربي لبونتي هركا ساكا يجرتوك كده أن يقول ياك أنا أمتا كافرا كان اللول فولتي ديبئ صدوق دتين ديبئ وصوم بقن لولا كيسان بان ربي فرت إركتي ربي فرا قالتك جيلي ربي جنة كان نيسان hagas jennaan rasuula rabbi gubbaa dhaabatanii saxaaba maal jedhan quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu waalard aboo qajeela seenaa jedhan jannata rabbi ka bal'inni isii samaa'ii fi lafa ka walmoggaa afan geettu samaa'ii torbaan akkana dhafanii lafa tana moggaa afanii hagas geettu bal'inni isii yoo bal'inni hagas ga'e dheerinni hagam gaare rabbi qofatu beeka seenaa jannata kana koottaa jedhan yoos namni tokko maqaan isaa umayr ibnu xumaam jedhama sahaaba yeroo rasuuli rabbi akkas jedhe maal jedhe bakin bakin bakin bakin ilililililil jedhe maal jette jennaan maaliif akkas jette jennaan yaa ergamaa rabbi jannata hagas gawusan rabbiin bakka keessaa qubadhu naan dhabu warra jannataa tahuun dhabu yaadee gammade jedheen yoos rasuula rabbi maal jedheen alayhi salaatu wassalaam wallahi ati warra jannataa jedheen subhaan allah subhaan allah subhaan allah hagas jennaan maal jette yaa rasuula rabbi warra jannataati ee timira harkaa qaba timira akkana duraan afaan kaayataa jiru lafa gannaqee wallaahi yoo haga timira kana fixadhu ture eega silaa lafa warra jannataa ta'e yoo haga timira kana fixadhu ture waa jannata sanirraa fagaadhee ture jedhan timira lafa gannaqeetti seen haga dha'u haga dha'u achi xaakiran akkasit ikwaaniigaa malee kan rabbii lola seente nama kaafiraa kana jette saxaaban hedduun nama an ajjeesuuf itti galda u jiru kana dura kufu argaje nama achi esne galda u jiru kan sodaad ka waa dhawanitu mataa irraa dabarsan argaje malee kan rabbi xoofigaa ima haamtegaa jarri akkasitigaa lolli oo'e ummanni kaafiraa qiyaasa malee ajjeeffamanii lolli gara xumuramuutti deeme kaafirri baqachuu eegale manni muslimaa ammoo fixuufi qabuuf ajjeesuu eegale lola waraanni maleekaa rabbii hagamseen lola akkamso maleekaa rabbittu seene me jibriil jibriilaa fi fudhatee dhufe akkas miikaa'el israafil akkas subhaanallah warri gugurdaan kun kumaandoosa rabbii gugurdaa kana fudhatee dhufe warra kanattu seene rabbiin guddaan akkasitti tumseef waan nama ajaa'ibsiisu ummata qureeshaa wajjiin shayxaani wajjiin dhufe lola ibliisiin guddichi jannata keessaa rabbiin baase sun guyyaa san lola keessa jira isa gaa akka qissaa keessa dubbanne qureesh yeroo duraa baatu magaalaa keessaa bahanii ala qubatanii aboo yoo duula kana deemne gosa takka ta isaanii walloltu banii bakrii jedhanii gosa tana jira warri kun duubarra dhufanii ijoollee nu harkaa balleessanii akkam taane jedhanii sodaatan hafuu barbaadan yoos inni nama tokko ka mootii gosa hedduu walitti dabalamtee kinaanaa jedhamtu bakriin tulleen keessa jirti warra sanii suuraa qabnu maalik jedhama nama gaarii waan dura liqisa isaanu dubbanne kan rasuulli gaafa rasuulli hijiraa bahan dhaqqabe sanii isa kana fakkaatee dhufee maal jedhe akka baniin bakrii duula isinitti hin baane itti gaafatama naaf fudhata bahaa jedheen anilleen isin wajjiin duula deema jedhe haga yeroo sanitti isaan wajjiin jireenya isaan ammoo suuraa qoma se'an suuraa kan gandafii jiraa beekan dhufne sheexaanni yeroo maleekan rabbii gadduudde maleekaa arge inni maleekaa qajeela beekaa mire zamana guddaa waliin turanii bara warra qajeela beeken dila'ee dilii rabbiitiif jannata keessaa darbanii amma asitti bade malee dur maleekaa waliin ture inni qajeela beeka jara dirree jannata rabbii waliin turani yeroo maleekan rabbii gadduudde baqate utaale dugdi duuba baqate isa ka baqatu namtichi tokko kaafiraa haarith ibnu hishaam jedhama dhab godhee qabe maal aboo jennaan naga lakkisi jedheen si gara gara maga lakkisaa miti lola fuuldura deemi gara dugduuba deebitaa miti lakkin deemu jedhe maal aboon baqattaa suuraa qaa jedheen een baqadha jedheen maaliif baqatta maal ani isin qarqaara isin wajjin dhaabadha nuun jenne jennaan inni araa maa laa tarawna inni akhaafu allaha wallahu shadiidul iqaab waan isin hin garre ga argaaniin waan isin hin garre arga saniif baqadhaa baqadhe waan feetan tahaa jedhe bira baqate haga achii baqatu bahara seene jedhan akkasitti egaa nama torbaatamaa namoota qureesh keessaa irra duraan rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam dhiba'aa ture torbaatamni guyyaa sana achi du'e torbaatama biraa ammoo booji'an torbaatama ajjeesanii torbaatama booji'an qissaa tokko ka ajaba jira qissaan kun abijahli abbaan badi'ii زمن رسول ربي عليه الصلاة والسلام إرجع من راه ويا بودت أبان بدي أبي جهلي كان بيتني أبا بديتي فرعون زمانك يناتي إن كن ورانا جبا مراسة تقوكا أكا أدتي لنجفامي قبا إني متافيتي كإسا تكسو يرو حقا لولي ديمو كان مال جدا أبا الحكم لا يخلص إليه أبا الحكم لا يخلص إليه جد نمني أبا أبا أبا الحكم جد إنسان أبا أبي جهلي كنان أبي جهلي كان نمني تكلاو دندو جرو جدا ومن صحابة مال يونو أبي جهلي لالو وران إسا مقا دابتو أكا بوسونا فكاتا جد إسا كان جرو جد عبد الرحمن بن عوفي يرو سفيد دابا نسان تلو للسلين إيقلمين mirga kiyya laale jedha abdurrahman bin nama beekamaa agarsa haftichi beekamaa mirga kiyya laale mucaa xiqqaa tokko arge jedhe nama bitaa awwa laale mucaa xiqqaa tokko bira jira jedhe ijoollee lama gara gara na jira jedhe rifadhe jedhe maan namni jabaa yoo nama ollaa nama jabaa dhaabatte lolli waliin deema namni kan kee yoo ajjeefte isa qarqaarta yoo ammoo ka si qajeele malee ka jara lachuu qajeele yoo ajjeesan lachuu sidhas deebi'a na shakkisiifte jedhe ana ka hin gammachuu hin qabne ka dhaabadhu jara san lamaanirraa tokko kana na tuqe jedhe yoo an laale suutana tasaase abbeeraa waan naa himtu jedheen namticha abiyyahli jedhamu san yoo garte nagarsiisnaan jedhe ajabe maal irraa barbaadde jedheen jedhe ilma kiyya rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam arrabsee dhagaye rabbii kiyyarraa nazirii seenee akka yoo isa arge yookaan isa ajjeesu yookaan an du'u nazirii rabbii seenee nagarsiisnaan jedhe subhaanallah gurbaan akka an duraan seehuuf akki inni yaanni isaa haginni gayu an namuma nagayaatu ofirraa eeguu hin dandayuu shakka inni abijahli guddicha ajjeesuuf deema jedhe ana ka kana dhaabadhee ajabu jiru gurbaan cinaa kaane ammallee na tuqa gurbaan kun jedhe maalirraa deebiin jedhe wama gurbaan kun na gaafate na gaafate akkuma gurbaan kun naan jedhe naan jedhe akka ajaba akka wal quba qabanii abboo an jara ajabaa jidduu seena ardha jedhe jari lamaan maqaan tokko maqaan mucaad ibnu camri jedhama tokko ammoo mucawwad ibnu afraa jedhama jarritu lachuu ijooloogaa kudha jahaati osoma akkana dhaabannu abii jahliin kun ummata keessa dhufe dhaka waraanni akka bineensa fakkaatu moggaa yaa'u aboo abii jahli kunnoo namni isin nagaafattan san jedheen jedhe lachuu yeroo hagas an jedheeni argan lachuu isin biraa cahan jedhe ummata hagas geewusan keessa bahanii dabranii waraana isa tiksusan keessa bahanii dabranii ka duraatti seene miila dhee miila kuteen maqaan jara tokko mucaad ibnu camr ibn iljamuux jedhama mucaad ibnu camr ibn iljamuux tokko mucawad ibnu cafraa mucawad ibnu cafraa معوذ بن عفراء akkasitti yeroo kuun dha'ee miila kute jaarsi kufe yeroo jaarsi kufe kuulleen dhufeem gubbaan dha'e gati hagas yeroo jaarsi kufee lafatti kufe lachuu cehaatu manarra deebi'an jedhe abdurahmaantu idhaa bara jari lamaanuu anarra as deebi'an jedhe lachuu asanarra deebi mucaad ibnu camri if mucawad ibnu cafraa cehanii gama rasuulaa dabran jedhe ka duraa dhaqee yaa rasuula rabbi abi jahal ajjeesedhan jedhe kuulan duuban dhufe yaa rabbi rasuula rabbi anat ajjeesedhan jedhe rasuulli maal jedhen alayhi salaatu wasalaam seefii teessamee nagarsiisadhee lachuu garran isin lachuu ajjeeftan jedhen jedhe tana amma waan baay'ee irraa fayyadamu achi keessatti bodara dubbatu jiraan insha allah yoo rabbi jedhe yeroo lolii dhume mani kaafira baqate tokko tokkoon amma ari'amanii ka qabamu qabamee kuun baqatee waan mara qaban mara lakkisanii waan maraa lafatti jigsanii baqatedha dambadan yeroo namuu addaan baqatee ummanni walitti as deebi'e rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhe namni abii jahli oduu isaa quba qabu jiraa namni abii jahli agartan jiraa jedhe gaafate sahaabaa gaafate sahaabaa gaafannaan abdullahi ibni mas'uud radiyallahu anhu waardaah ana barbaada jedhe asii cehe jedhe ummata warra du'e keessa galda'e laale tokko tokkoon jedhe yoos arge jedhe abii jahli ka ciisu ka silan du'in ka ammoo wamaa hunan qabne arge jedhe abdullahi bin mas'ud egaa nama humnaan nama gabaabaan beeytane malaafa dur ammoo isaa re'ee tiksaa ture abijahlii kanaa re'ee tiksa abdullahi bin mas'ud yoos isa ka ciisu garaa ol deebi'ee ciisu gubbaa koree qomasaa gubbaa dhaabadhe jedhe yoo nakkana na laale areeda isaa ol qabee akkana mataa ol kaasi jedhe jennaan waan naan jedhe dhaboot harbarraa bu'uu hin dandeenne kortee naan jedhe tiksee re'e tarbarraa bu'uu hin dandeenne kortee naan jedhe jedhe isa ka du'u jiru lebeeta mataa dhaaba inni aganennaa waan jedheen jedhe هل أخزاك الله يا عدو الله ربي انسي سلب سيمتي يا دين ربي قد ربي قد انسي سلب سيمتي جدين جد جنا ما لنا سلب سنان جد ما لنا سلب سي نان جد جد dhiira yoo du'e illee lola seenee lola keessatti du'e dhiirti duraan akkasumas duuti maalin salphadhe naan jedhe hagana jennaan abdullahi ibn mas'ud sayfii fi fudhatee mataarraa mure mataasaa fuudhee rasuula rabbitti fide alayhi salaatu wassalaam yeroo mataa abii jahli abdullahi ibn mas'uudin laaftichi fide kun mataa diina rabbii guddaati yaa ergamaa rabbii jedhe rasuula rabbii dura kaa'e rasuulli rabbii maal jedhan alayhi salaatu wassalaam الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو ربي جدك ربي بران جر إسا ملئ مرة سديد الدئس رسول ربي الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده جل الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أكسد إخواني قاه rabbiin guddaan waraana san cabse rabbiin guddaan waraana ifii tumsee fi rabbiin guddaan waraana ifiitii tumse akkamitti wanni kun duuba gaa eega lolli xumurameen booda maaltu argame lola kanarraa maal fayyadanna yoo rabbiin guddaan achiin nu eege barumsatti aanu keessatti itti fufna rabbiin guddaan nama waan khayrii barate waan khayrii walgarsiise itti hojjete galata rabbi biraa argatu rabbiin guddaan nu haa taasisu nama karaa rasuula rabbii kana qajeelaan baratee galtee fi itti hojjetee irraa fayyadatu rabbiin guddaan nu haa taasisu جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم الله في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته